Okay, my baby, they distract.
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abaturage bo muri komini mabayi mu ntara ya cibitoke basabwe kwitabira kurara amarondo ariko bafite amakenga cy'abanyagihugu baja ku ishamba eh, bonyene gukora amarondo ku ishamba ku kibira kandi ariho umwasa aba- wa polisi batemera kutujana umwe mu baturage baturiye ikibira mu rwanda ku mupaka wa rubavu uruhuza na repubulika ya demokarasi ya kongo hagaragara ubushabitsi bw'imirimo idasanzwe uri ukuvuga ngo iyo umaze amavuta iwawe nanjye mba ndi gushima imana make twe tumeze nk'abantu bacukura imva abantu bacukura imva iyo umuntu apfuye barishima kuko icyobo kimwe kiba kivuye baracukura ikindi natwe iyo umaze amavuta iwawe mu kabido turishima bwa kabido karatuzira tukajyane muri kongo umwe mu basunika ku bugenge utujerikani bajya muri kongo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na oriane itanga ishaka na fidele niyo ngabo amashami y'umuryango w'abibumbye akorera muri sudani aravuga ko abana ibihumbi n'ibihumbi bashobora gupfa mbere y'impera z'uy'umwaka bazira kutabona ibiribwa bihagije abarenga igihumbi na magana abiri bamaze kwitaba imana fidele niyo ngabo Ubwirwano muri Sudani hagati y'igisirikare ca leta n'abagwanyi bayiyongoye ko imaze ikiringo kirenga amezi atanu igisata c'amagara y'abantu mu gihugu carasinzikaye bikomeye vyatewe n'ibitero vy'impande zitana mu mitwe hamwe no kubura kw'abakozi n'imiti umutegetsi wo mw'ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu kw'isi yatangaje ko gushika ubu hamaze kuba ibitero mirongo itanu na bitandatu mu bibanza abantu bivurizamwo muri Sudani kuva ingwano itangura muri ico gihugu hagati y'ibice mirongo irindwi na mirongo umunani ku ijana by'ibitaro biri mu ntara ziberamwo ingwano muri sudani ntibigikora muri iki gihe muganga allen mayina umutegetsi mukuru ajejwe amagara y'abantu mu ishyirahamwe ryitaho impunzi hcr yatangaje ko kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abana barenga igihumbi n'amajana abiri bari munsi y'imyaka itanu baturuka muri etiyopiya na sudani yo mu mpanuko bapfuye mu makambi y'impunzi icenda yo muri leta ya white nile ayo makambi niyo arimwo ibitigiri binini cyane by'impunzi biri muri sudani muganga allen mayina yatangaje ko abantu bagera ku bihumbi bitatu n'ijana banduye agasama abagera ku majana atanu nabo banduye korera mu gihugu ca sudani ni mu gihe izindi ndwara nka malariya zadutse muri ico gihe nyene minisitiri w'ingabo wa leta zunze ubumwe za amerika lloyd austin yatangaje kuri uyu wa kabiri ko imodoka z'imitamenwa burende amerika yemereye ukraine zizagerayo muri iyi minsi umushikiranganji austin yongeye atangaza ko igikorwa co kumenyereza abadereva b'indege z'ingwano b'abanya ukraine gutwara indege z'ingwano zo mu bwoko bwa f-16 kiriko kirabandanya harimwo n'imyimenyerezo barongera muri amerika mu ijambo yashikirije ari mu budagi mu nama y'ibihugu bikorana na ukraine ku bijanye no kwivuna umwansi austin yasabye ibihugu bikorana na amerika guha ukraine uburyo bwo kwivuna ibitero vya misile vy'uburusiya umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika lloyd austin yavuze ko ibitero uburusiya bwakoze bitariko bibera ahabera urugamba vyasinzikaje bikomeye abanyagihugu kandi bigeramira ibifungurwa mu makungu bitegekanijwe ko kuri uyu wa kabiri inama y'umugwi urimwo ibihugu bigera kuri mirongo itanu bikorana na Ukraine mu bijanye no kwivuna umwansi idashimikira ku vyo igisirikare ca Ukraine gikeneye mu gihe co hafi gusa ahubwo itegekanya no gushimikira ku migambi yo gufasha Ukraine gutunganya igisirikare ciziguye kandi gifise ubushobozi kurushiriza mu kiringo kirekire kiri imbere umushikiranganji Lloyd Austin yakiye neza umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mushasha wa Ukraine Rustem Umerov yasubiriye uwahahora Oleksi Reznikov mu ntango z'uku kwezi. Austin yavuze ko bazoguma bafatanye mu nda kandi batazodohoka ku migambi bashaka gushikako yerekeye gufasha Ukraine kwivuna ibitero vy'Uburusiya no kubona ko atagasomboroso gasubira kurangwa mu makungu.
umuryango w'abibumbye uratangaza ko muri etiyopiya mu ntara ya tigre abarenga ibihumbi icumi bagendana ibikomere batewe n'ihohotera rishingiye ku gitsina uriyani itanga ishaka abahinga ba onu baharanira agateka ka muntu bavuga ko ibyaha byo mu ngwano bibandanya muri etiyopiya bavuga ko biri uko n'aho hapfunditswe amasezerano yo kugarura amahoro mu buraruko bw'icyo gihugu abo bahinga bamenyesha ko mu matohoza yabo basanze abantu cyane cyane abakenyezi n'abigeme bashika ku bihumbi icumi barahuye n'ibyago byo gufatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi ajyanye nayo abo bahinga baragabisha ko ubwicanyi bushobora kwiyongera bukavamo amabi atagira izina bigashyira mu kaga umutekano w'akarere k'ubuseruko bwa afurika etiyopiya ni igihugu kigizwe n'abanyagihugu imiliyoni ijana na mirongo ibiri bava mu bwoko butandukanye kandi nicyo gihugu gifise abanyagihugu benshi mu karere icyegeranyo cy'abo bahinga cyashize ahabona ejo ku munsi wa mbere mu bihe bitoroshe ku bagiteguye kubera bafise amakenga kuri kazoza kabo akanama ka oni kajejwe umutekano kiteguriye gufata ingingo mu ntango z'ukwezi kuza yerekeye ukongereza ikiringo cy'ibikorwa by'ako kagwi yamara leta ya etiyopiya iyobowe n'umushikiranganji mukuru abi ahmed yo yifuza ko ibikorwa by'ako kagwi bihagarara
murakoze oriyani itanga ishaka na fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushyika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abaturage bo muri komine mabayi mu ntara ya cibitoke basabwe kwitabira kurara amarundo kugira ngo birinde uwatera aturutse mu ishyamba kimeza rya kibira bifuza gukora irondo bari kumwe n'abashinzwe umutekano inkuru irambuye eloge wirikaneza amakenga rero dufise ni kuvuga tuduze ku ishyamba twabona abo bantu nta kintu na kimwe two- ntitwabahagarika uwo mugabo atashimye ku mwidondoro w'imenyekana co kimwe n'umutumba aturukako aba ku nkengera z'ishyamba kimeza rya kibira rimaze imyaka itari mike rivugwamwo abantu bitwaje ibirwanisho mu mpera z'ukwezi kwa munani abitwaje ibirwanisho barishe umukuru urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd muri komine mabayi kuva ico gihe abategetsi baciye bafata ingingo yo guhimiriza abanyagihugu gutangura irondo mw'ijoro yemeza ko we n'abandi bakuru b'imiryango n'abasore barara irondo nyamara afise ubwoba ko umunsi umwe abo bitwaje ibirwanisho bashobora kubiraramwo amakenga rero dufise ni kuvuga tuduze ku ishyamba twabona abo bantu nta kintu na kimwe two- ntitwabahagarika intervensiyo yoba hano mu gihugu urebye n'iyo tuyakorera ibintu bosanga byayangaye nta kintu na kimwe tushobora gukiza asaba ko n'imiburiburi ahantu hose hari abanyagihugu bakizura hoshirwa abajejwe umutekano bashobora gutabara baramutse batewe boza ku marondo baraduha abapolisi nka babiri babiri batatu tujana dushobora kwivuna umwase iyo dutera mw'uwo mwanya ayo makenga yasangiye n'abandi bagabo nabo nyene batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana baganiriye n'ijwi rya amerika bari mu bigwati bindi vy'amabayi turuko nta bajejwe umutekano nta gipolisi nta gisirikare turi kumwe ku marondo hejuru kw'ijambo njye ndabona ko umwanya n'umwanya twohura n'ikibazo ikibazo ni icyo cy'abanyagihugu baja ku ishyamba eh, bonyene gukora amarondo ku ishyamba ku kibira kandi ariho umwasa aba- abapolisi batemera kutujana nabo nyene basaba ko abajejwe umutekano banyanyagizwa ahakorerwa irondo hose urazi ko no mu kirundi baca umugani ngo urugo rutagira umugabo uwo ari we wese araza akarukengera aya marondo yatanguye nyuma y'aho umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca avuka muri komine Bukinanyana yihanura uribe na mabayi akoreye urugendo muri iyo komine hari mu mpera z'ukwa munani aho yagabisha ku ngaruka zo kwibonekeza ni ukuvuga yuko imabayi murabye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya ibona zijya ku biro nziza murize mubona aho abasirikare bariko barakorera mukabona inkofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihazi mu gihe abategetsi b'abarundi bemeza ko abarwanyi bari mu kibira bari mu murwi w'abarwanyi b'abanyarwanda Ndirakobuca yabasavye ko niba bafise ivyo basaba boja kubironderera mu gihugu cabo ivyo barondera bagenda barondera muri icyo gihugu baronderamwo ninga bajya bazikure muri icyo gihugu bazironde- ba- ba- muri icyo gihugu basigaye ariko bararonderayo ntaco twebwe bari ko badufasha mu gihugu cacu ivyo hanyine kwa byose babikure muri icyo gihugu cabo ntibaje kudukwegera akarambaraye km bizozabura amatari wa cibitoke yabwiye ijwi ry'amerika muri uku kwezi kw'icenda ko abanyagihugu ico basabwa ari ugutabaza gusa no kubera ijisho inzego z'umutekano icyo dusaba ni uko ahubwo batunze ubuzima bubandanya babandanye umuntu wese abonye ibyo biketse ababona badandaza kubona bazanye amafu menshi bakanabazanya imfungwa nyinshi baciza mu bwoko gaca mu bitaro bakazibura umudandaza mu mazu yazijanye abandi banyagihugu nabo nyene batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana ariko bemeza ko aya marondo yatumye ibitero bigabanuka ntabwo turumva abandi bantu basubiye kugabaruka guhungabanya umu- umu- umutekano muri iyi komine ya mubayi nta n'akanyange ndaturuma ego kuko abanyagihugu babikora barabahashije benshi bari mu mpimba cyane nicyo gituma rero n'uwasigaye aca atinya acavuga ati n'akaragiye mu mpimba n'akabaramutwaye ubu ni sawa hari agahengwe ubu nta bintu biriko birinjira mu ishyamba cyane biduga kuko inzira zose zirazibiye n'abenegihugu bagerageza kuryitamo kugira ngo ba- batange ibyo bintu baba babonye nk'ejo bagaca bajana mu mpimba urumva abantu bariko baratinya cyane ubu nyamara hari n'izindi ngingo abajejwe intwaro bafashe zituma abantu batijajara nk'uko vyahora nimba uguriye ahantu kuri botike ukagura nimba ufite umuryango ushobora gufungura ibiro bibiri by'ifu nibyo uzogura baca bakwandika usigaye nimero ya telefone hama uzogusubire kugura ibindi ejo baca basanga ariho washoboye kugura nk'ibiro nka mirongo ibiri nko mu minsi ibiri itatu utobifungura urumva ko bazoca bakurengutsa uca uvuga iyo yindi aho wagiye urayishyira inyuma y'igitero cahitanye ubuserukira imbonerakure mabayi musitanteri w'iyo komine nikodemu ndahabonye imana yaciye akurwa ubutarahariye yarahagaritswe yashirwa mu munyororo co kimwe n'izindi ndongozi zo ku nzego z'ibanze zibiri n'imbonerakure zitatu za sendedefdd nk'uko urwandiko rumukura ijwi rya amerika ryabonye rubivuga bagirizwa gukorana n'uwo murwi w'abarwanyi buri mu kibira mu myaka umunani iheze abadandaza abategetsi bo ku nzego z'ibanze na bamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi barafashwe bikekwa ko ico caha nyene muri iyo komine kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi harabaye inama zitari nke zihuza abaserukira inzego z'umutekano n'intwaro ku mpande z'uburundi n'u rwanda kugira bigire hamwe uko imirwi y'abarwanyi iri mu kibira gikomeza kikaba nyungwe ku ruhande rw'u rwanda yotuzwa harabaye guhana abarwanyi bafatiwe ku butaka bwa buri gihugu inyuma y'imyaka itanu ibisirikare by'ivyo bihugu bibanyi vyagirizanya kurerekera abansi bavyo eroje urikaneza ijwi rya amerika mu rwanda ku mupaka wa rubavu ruhuza na repubulika ya demokarasi ya kongo hagaragara ubushabitsi bwihariye bwo gupakira no gusunika utujerekani mu buryo budasanzwe abakora uwo murimo bavuga ko byabahinduriye imibereho ijwi ry'amerika yarabasuye eric bagira ubusa ni ukuvuga ngo iyo umaze amavuta iwawe nanjye mba ndi gushima imana make twe tumeze nk'abantu bacukura imva
Gute abantu bacukura imva gute?
abantu bacukura imva iyo umuntu apfuye barishima kuko icyobo kimwe kiba kivuye baracukura ikindi natwe iyo umaze amavuta iwawe mu kabido turishima bwa kabido karatuzira tukajyane muri kongo ni gutyo tubayeho bwana Elia Twizerimana ni umwe mu bagabo batatu batuye ku Gisenyi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bihangiye umurimo udasanzwe ni umurimo ushingiye ku bugeni bwo gupakira no gusunika utujerekani ku magare y'abamugaye bakatuvana mu Rwanda batujyana i Goma mu gihugu cy'ituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Twizerimana afatanya na Joseph Niyonsenga na mugenzi wabo Aphrodis uzaba umwana bapakiye neza bemeza ko batajya munsi y'utujerekani ibihumbi bitatu ku igare ry'imipine itatu bisaba ko babiri bajya inyuma bagasunika undi akajya imbere agakurura igare ari nako hejuru hari uwamugaye ufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga biragoye ko nk'ikindi kinyabiziga cyaba kiri mu cyerekezo kimwe n'iri gare ripakiye cyabona uko kirinyuraho kuko riba ryihariye igisate cy'umuhanda wa metero eshatu kwizera imana umaze imyaka ine akora aka kazi mu mvugo ibumbatiye ugutebya yatubwiye inkomoko y'utu tujerekani buno bubido ubundi ahantu buva ni abagore birirwa basharika bagiye iwawe niba bamaze amavuta barusha ku kabido gutyo gutyo gutyo gutyo bakabuhuza ukabona ububido bwose deja aya ni urugero iwawe niba amavuta yashize n'iwanjye yashize n'undi yashize ka kabido gaye wa mugore hari n'undi nawe yazashira ejo ni gutyo nyine ubwo niko kazi kameze ni ukuvuga ngo iyo umaze amavuta iwawe nanjye mba ndi gushima imana make twe tumeze nk'abantu bacukura imva
Gute abantu bacukura imva gute?
abantu bacukura imva iyo umuntu apfuye barishima kuko icyobo kimwe kiba kivuye baracukura ikindi natwe iyo umaze amavuta iwawe mu kabido turishima bwa kabido karatuzira tukajyane muri kongo ni gutyo tubayeho yaba twizera imana umaze imyaka ine hari muri aka kazi niyo nsenga mu myaka irindwi na uzaba umwana ugiye gufunga imyaka icyenda muri aka kazi k'ingufu bagatangiye bakodeshaho kurambika umusaya icyarimwe ari n'ingaragu buri wese akavuga ko mu gihe akamazemo ubuzima bwahindutse kandi neza imyaka icyenda icyo navuga amaze gukuramo ni uko nari ndi umupanga ino ni nkaba mfite iwanjye hanyuma we mu myaka irindwi wavuga ko umaze kugera ku cyo mwaka irindwi nacyo navuga cyo maze kugeraho nabijemo ndi umusiribateri buno mfite umuryango kandi ibintu bino bintu ngora bitunze umuryango nkuko mugenzi ntabivuze nabijemo ndi umupanga ariko buno mfite iwanjye yo kano kazi kacu katagira ikintu katumarira tuba twarakaretse twaragifaye gushaka kandi ubwo ndunze ku bya bagenzi banjye twese burya dukora buriya twese turi hamwe kano kazi twakajemo turi abasiribateri dufite imiryango turatuye iwacu kandi n'indi mishinga myinshi dufite na n'indi mishinga myinshi tugira dufite imiryango nyine yacu bigaheza bikuye muri kano kazi ko nta kandi kazi dukora ni utujerekani tw'umuhondo tujya muri litiro icumi n'utw'umweru twa litiro eshanu ijwi ry'amerika yifuje kumenya umumaro w'utu tujerekani nyuma yo kutugeza muri congo mu gihe biboneka ko tuba twarashizemo amavuta buriya ububido bukora byinshi no mu rwanda uzi ko bujya bukora byinshi abana babuvomeramo kuko buba bwarakoze nyine ntabwo bwajya mu nganda buba bwarashaje nyine ni ijajenike nyine barajugunye yarashaje buriya ububido bugeze muri congo hari abagore nabo niko kazi kabo barigwa babwoza kwa kundi ufite nk'abana bato ukagura bakabuvomeramo ugiye kugura vidanje kuko ziza mu mabido ukajya kugura ugiye kugura esase wagura ukakaguriramo kuko muri congo biracyemewe mu gupakira utu tujerekani babibara mu makoro cyangwa imifungo buri mufungo uba ugizwe n'utujerekani ijana na makumyabiri ku bw'aba bagabo uwabakomorera bagapakira uko babyifuza igare baripakiraho byibura imifungo mirongo itandatu twaba ari utujerekani ibihumbi birindwi na magana abiri ku igare rimwe ubaze mu kinjira kuri aba basunitsi b'imizigo umufungo w'utujerekani ijana na makumyabiri ba nyiri imizigo bawubahembera ku mafaranga y'amanyarwanda igihumbi magana atanu kuwugeza i kongo zimwe mu mbogamizi aba basunitsi b'imizigo bambukiranya umupaka bahura nazo bemeza ko ziri ku ruhande rw'u Rwanda kubera ikibazo cy'imihanda mito itabemerera gupakira imizigo yabo ku bwinshi kandi bagomba kuyitangaho imisoro ku mupaka dufite umukapiteni mo hano umupolisi umusaza nyine ntabwo ngiye kumwikoma niwe uhita kuvuga ngo ibyo bintu ni byinshi genda ubigabanye ubwo niyo yankuza amakorane ubwo nzagenda muri duwani rya gare nongera ndyishyure kari gare ryuzuye naryo ndesheje amakorane naryo nyishyure ko ryuzuye urumva mamombe ijwi rya amerika ryashakishije kenshi abahakakaza aba bagabo ko gupakira no gusunika utu tujerekani ariko ntibyadukundira twifuzaga kubabaza andi makuru yisumbuye kuri ubu bushabitsi bukorerwa hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo gusa ukurikije uko abasunika iyi mizigo bashimagiza uyu murimo byumvikana ko utu tujerekani twaba dufite umwihariko muri Kongo ni naho abagabo bashingira bavuga ko ntawe ukwiye gusuzugura umurimo uko wakabaye kose ni akazi bakora rimwe ku munsi uretse kuba ari umwihariko wabo wo gupakira no gusunika utujerekani bajyana i kongo iyo babonye indi mizigo ivayo bibabera umwanya mwiza wo kwinjiza andi mafaranga aba bagabo bibumbiye muri koperative duterana inkunga ihuza abasunitsi b'imizigo itandukanye bagafatanya na koperative y'abamugaye urubavu mu ntumbero yabo bavuga ko batazaguma muri aka kazi k'ingufu ahubwo bazareba indi mirimo bakora byose bikazaterwa n'uko amikoro yaziyongera ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i rubavu ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo icyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hashize imyaka irenga ibiri intara za kivu ya ruguru na ituri za repubulika ya demokarasi ya kongo ziyoborwa n'abaguverineri b'abasirikare kubera ikibazo cy'intambara ihabera nubwo abaturage bakomeje gusaba ko ubuyobozi bw'intara busubizwa abasivile perezida cisekedi yashyizeho undi musirikare generale peter kirimwami usimbuye general constandima goma ali darius asanka mu ijambo rye yasabye abaturage kubafasha kugira ngo barangize inshingano bahawe generali carigonza jacques yasabye abaturage gufatana amaboko na generali peter cirimwami guverineri musha ntabwo ariko ubusa niyo guverinoma yashyizeho ubutegetsi bwa gisirikare tugomba gushyiramo ingufu kugira ngo amahoro agaruke byihutirwa kandi ingabo zonyine ntabwo zabishobora mwebwe abaturage mugomba kudufasha no kudushyigikira kugira ngo turonke amahoro hamwe bamwe mu bavuganye na radiyo ijwi ry'amerika bumvikanishije ko iyi ari inshuro ya nyuma bemerewe umwofisiye w'ingabo kuba guverineri bityo bakeneye ko generale peter kirimwami wahawe ubutegetsi agarura ubumwe ubwiyunge n'amahoro mu minsi mike kugira ngo amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri azashoboke uyu ni inosa rugero uhagarariye urugaga rw'abasore bo mu burasirazuba bw'igihugu hamwe na laurent nasugi umwe mu bakomoka irucuru agace kugeza ubu kari mu maboko y'umutwe wa ma makumyabiri na icyo tumusaba ni ikintu kimwe ni uko akora cyane kugira ngo amahoro agaruke mu turere twacu cyane cyane muri rucuru masisi na nyiragongo kuko umwanzi akomeje kuba hariya yidegembya ni ukumusaba kutaba muri biro ngo yicare ari gukurikirana ibya biro gusa ni nayo mpamvu basizeho abasirikare kugira ngo bakore akazi ko kurwanya umwanzi baje ku rugamba amabiro bayasigira abashinzwe amabiro naho bo baje ku rugamba twabonye umuguverineri mushasha perezida wacu adutumiye bw'abanyarucuru abanyamasisi abanyiragongo dushaka ko icya mbere yirukanga kuri eme ventura kugira ngo imbunzi ziri mu makambi zisubire iwabo dushaka ko adef iri kwica abantu bugaca bukira inivo ya beni abirukangaho abavana mu gihugu cyacu abantu bakabona amahoro norukivu tugashyira tukizana isabel pendeza ni umwe mu bategarugori bo mu ntara ya kivu ya ruguru uhagarariye ishyirahamwe dinamike de femme juriste nawe arashimangira ibyo inosa rugero yavuze komisiyo y'amatora ntabwo yari yavuga ijambo rya nyuma niyo mpamvu tugomba kurindira twe tuzi yuko amatora azaba mu kwezi kwa cumi na kabiri ibyo bisobanura yuko hatabaye amatora mu ntara ya kivu ya ruguru ni ikindi abayobozi baba bari gushaka umuyobozi musha w'intara ya kivu ya ruguru atangiye imirimo ye hasigaje gusa amezi agera kuri atatu kugira ngo habe amatora mu nzego zose muri repubulika ya kongo abaturage bakomeje gushidikanya bari kurindira aya matora bavuga ko generale peter kirimwami arangiza intambara vuba kuko bayakeneye cyane uyu ni inosa rugero uhagarariye abasore bo mu burasirazuba bw'igihugu konstitusiyo yacu ivuga ni uko ahantu hose hari etaje de siege hadashobora kuba amatora akaba niyo mpamvu dufite icyizere ko nta kuko n'abaturage bari ku ruhande rwe nyuma y'ibyumweru bibiri ukwezi kumwe ashobora kuba deja amahoro amaze kugaruka noneho etaje de siege ikaba leve etaje de siege yamara kuvaho rero ubuyobozi bugakomeza kuri normal ubuyobozi bw'abaturage noneho tukagira icyizere ko amatora azabaho igihe cy'iyo ibyo atazaba bishoboye bisobanuye ko amatora adashobora kubaho tugomba kumwinginga tunamusaba ko nadakora ibyo tumukekaho agomba kudukorera ni ngo abaturage tuzafata imyanzuro zacu nawe azagenda nk'abandi generali ndimakongwa constant asimbuwe na peter kirimwami ibyumweru hafi bitatu nyuma y'imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za monisco yakozwe na bamwe mu bayoboke b'idini ry'abazarendu yabaye hano mu mujyi wa goma kuri tariki mirongo itatu z'ukwezi gushize igwamo abantu mirongo itanu na barindwi bashinguwe n'inzego za leta kuri wa mbere ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yasabiye inkunga igihugu cya ukraine kirwana n'uburusiya mu ijambo rye mu nteko ya mirongo irindwi n'umunani y'umuryango w'abibumbye joe biden yanagarutse no ku bibazo byugarije isi tenisokwe mutijima nk'ikimenyetso ko leta zunze ubumwe za amerika yumva ibibazo byugarije ibihugu bikennye perezida joe biden mu ijambo rye yagarutse ku ruhuri rw'ingorane ibi bihugu bifite aha kandi perezida wa amerika yahamagariye abategetsi b'isi gufasha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'uburusiya yagize ati uburusiya bwibwira ko isi izageraho ikarambirwa ikabwemerera guhungabanya ikirere nta ngaruka ariko ndababaza iki turetse iyubahirizwa ry'amahame remeza akubiye mu masezerano ya loni yo guturisha umushotoranyi hari igihugu kinyamuryango na kimwe cyaba cyizeye ko kirinzwe turetse ikirere igacagagurwa ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose buzaba bukizewe bwana biden yamaze umwanya munini w'ijambo rye agaruka ku ntambwe yatewe mu kugabanya ubukene ku isi mu burezi no mu buvuzi ari nako yemera ko hakenewe andi mavugurura no gukomeza gutera intambwe muri izo nzego yashimangiye akamaro k'imiryango ihuriza hamwe ibihugu nka loni ndetse asaba ko habaho kwagura ubuyobozi n'ubushobozi by'uyu muryango mu rwego rwo gukemura ibibazo bikomeye byo mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe perezida joe biden yagarutse ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ibikenewe mu iterambere ry'isi amakimbirane yo muri hayiti uko haboneka amahoro hagati y'abanyayisiraheli n'abanyapalesitina anavuga amagambo akomeye ariko mu buryo bwunga ku bijyanye n'ihiganwa mu by'ubukungu hagati y'igihugu cye n'ubushinwa ni mbere yo kwamagana intambara uburusiya bwashoje kuri ikirere y'isi ihonyorwa ry'amahame shingiro ya loni asanzwe abuza byeruye kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu ku ngufu intangiriro y'ijambo rya perezida biden yagaragaje impinduka mu buryo bw'imivugire umukuru wa amerika yavuze ku ruzinduko aheruka kugirira i hanoyi muri vietinamu aho yavuze ko yiboneye umusaruro w'akazi gakomeye kakozwe mu myaka mirongo itanu ku mpande zombi hagamijwe gukemura ibisigisigi bibabaje by'intambara no kubaka amahoro umukuru wa amerika yagize ati ni urwibutso rukomeye rw'uko amateka yacu atari agomba kugena ahazaza hacu hamwe n'ubuyobozi bushyira mu gaciro ndetse n'umuhate witondewe abari abanzi bahinduka abafatanyabikorwa umukuru wa amerika yirinze gukoresha imvugo igihe cyose bizatwara yakunze gukoreshwa n'abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi bashimangira inkunga ihoraho kuri ikirere mu ntambara irimo icyakora perezida biden wakomeje guhamagarira ko haba ubufatanye mpuzamahanga bwagutse akanasabira igihugu cya ikirere miliyari z'amadolari y'inkunga yongeye gushimangira ko ashyigikiye umuhate wa leta ya kiev wo gushaka umwanzuro wa diporomasi utanga amahoro nyayo kandi arambye ibaye inshuro ya kabiri perezida biden yamagana intambara uburusiya bwashoje kuri ikirere mu nteko rusange ya loni mu kwa cyenda k'umwaka ushize mu ijambo rye rya mbere yagejeje ku nteko rusange ya loni kuva ibitero kuri ikirere bitangiye perezida biden yashinje uburusiya kimwe mu bihugu bihoraho bigize akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano kugerageza gusiba ku ikarita y'isi igihugu gifite ubusugire abategetsi b'ibihugu bigera nibura ku ijana na mirongo ine na bitanu bitabiriye iyi nama y'inteko rusange ngarukamwaka ya loni ibera i new york muri iki cyumweru aho hari abategetsi bake bakomeye barimo uw'ubushinwa ab'ubufaransa uburusiya n'ubwongereza bahagarariwe n'abayobozi bakuru muri leta ibyo bisobanuye ko leta zunze ubumwe za amerika aricyo gihugu rukumbi gihagarariwe na perezida wacyo mu bihugu binyamuryango bihoraho by'akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu nteko rusange y'umwaka ushize abanyamuryango barenga ijana na mirongo ine bashyigikiye umwanzuro wamagana ubushotoranyi bw'uburusiya kuri ikirere perezida wa brazil luis inacio lula da silva uba ugiye kuyobora umuryango w'ibihugu makumyabiri bikize kurusha ibindi ku isi uzwi nka G20 akanaba umunyapolitiki wigaragaje nk'umuyobozi w'ibihugu bifite ubukungu buringaniye n'ibikennye bizwi nka global south yashimangiye ko bidashoboka kubaka ibiramba cyangwa se iterambere nta mahoro ahari mu ijwi ry'uwamusemuriraga uyu mutegetsi yagize ati ntabwo dupfobya imbogamizi ziri mu kugera ku mahoro ariko nta gisubizo kizaramba niba kidashingiye ku biganiro nongeye gushimangira ko hakenewe gushyirwaho urubuga rw'ibiganiro nka bimwe mu biganiro bya diporomasi ku kibazo cya Ukraine ku byerekeranye n'ibihugu bihuriye muri Global South iki gihugu cyashyigikiye umugambi w'amahoro wagutse kugeza ubu watangirijwe muri Arabia Saudite mu kwezi kwa munani arabiya sawudite yakiriye abategetsi bakuru baturutse mu bihugu mirongo ine birimo leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa ndetse n'ubuhinde hagamijwe gushaka uko hakwemeranywa mu buryo bwagutse ku mahame y'ingenzi y'uko iyi ntambara yarangira mu mahoro icyakora uburusiya bwo ntibwarimo urakoze temisitokure mutijima ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubwira ugusasira ugusahura yumva umunsi mwiza mwari kumwe na venisite nshimiye imana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe. Ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika. Ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri n'agacaricari kashiragabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutsinda amashuri maze ndumva nk'ejo bambica